הנה רדיו אישגוי דאמריקה. ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu itariki zitandatu y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederik nkurikije
numvise inkoho zikomakomeye harimo n'amagrenade twaragize ubwoba twari tuzi ko dutewe n'abicanyi uyu ni umukirisitu yaravuye mu isa ariko raraba ikibanza cyatewemo grenade kuri iyo sengero inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye arimo urubanza rwabagizwa uruhara muri kudeta yateshejwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze turagira ko mu kanya kari imbere urwamo rw'amasaso n'amagrenade rwaraye rwumvikanye muri iri joro yakeye ryo gatandatu rishira wa mungu mu ntara ya mwaro muri komine ya gisozi amakuru ava mu banyagihugu akongera akemezwa n'igipolisi avuga ko ayo masaso yavugiye ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku ishuri rito riri ku mutumba wa musivya ayo makuru yemeza kandi ko atawapfuye canke ngo akomerekeye muri ico gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ko ico kirindiro cy'igipolisi ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse turi ku musozi musivya muri komine gisozi mu ntara ya mwaro uyu munsi wa mungu ntawutandukaniye n'iyindi abemera imana bazinutse guhimbaza uwo munsi w'imana aho kirindiro cy'igipolisi cyari gitewe ku ishuri rito ry'imusivya niho abari mu idini rya katolika bo ku musozi musivya no mu cungaro yaho basengera by'ifatakibanza mu kurindira yuko urusengero rwabo ruboneka ariko naho kuri uyu munsi wa mungu hari haheze amasaha ari munsi ya cumi ahantu basengera habereye igitero abo bakirisitu ncabuje kuzinduka baja gusenga mbega igihe twashiriye cy'isaha zitatu zo mu gatondo twasanze bakiri mu nkuka y'imisa byasa nk'aho umenga nta kigeze kihabera imisi irasohotse abo bakirisu baratugwitugi bavugana hagati yabo ku byerekeye ingene umutekano wari uhungabanye mbere bamwe muri abo bakirisu bashengereye ahari akanogo biboneka yuko kimbwe n'igerenade yahaguye iruhande y'umuryango wimwe mu mashuri agize iryo shuri rito ry'imusivya numvise inkoho zikomakomeye harimo n'amagrenade twaragize ubwoba twari tuzi ko dutewe n'abicanyi byavuze umwanya ungana gute nk'iminota nka mirongo itatu mushingana wavyumvise giheke mu ijoro nko mu masaha atanu hanyuma ndajugumiriraho ndiko atako nagira aha muri gisozi iwanyu si irya mbere irya gatatu ndetse kanarenga havuga inkoho muri nkanyagihugu wo ngaha mwiyumva gute turagamiwe ibibono ntibikiryama abanyeshuri ntibiga amaze ukwezi tudasinzira mwoja muraturabira twebwe ndako tuvyumva mu kukajya muraduha abaturari ariko murafise abasirikare hirya ku rubimba murafise abapolisi ngaha abo ntibakwiye oya mwoshobora kutwongererezamwo abandi Eh, kuko hari aho badashyika nk'aho bazana naho mu bishaka baba baciye bababona bakabazingira bakabafata bakabakorera ikibi tukaraba ko botunguka bakagenda hambavu y'akanogo kimbwe n'igerenade nta kindi kintu na kimwe twabonye cononekaye ku nyubakwa z'ayo mashuri ibyo twabwira abajeje intwaro ku mutumba musivya ni uko mu gatondo ko uno wa mungu batoye ibisigara by'amasasu cumi n'indwi icyo bita amadiyo mu rurimi rw'igifaransa abanyagihugu n'abapolisi twaganiye batubwiye yuko ababaga ico gitero bitakunze yuko begeye inyubakwa z'ayo mashure kubera ko basagirijwe n'amasasu baguma bishurana n'abapolisi iyo komine ya gisozi imaze iminsi ivuga nk'umutekano muke mu kiringo kiri munsi y'ukwezi hamaze gupfa abantu bagera kuri bane nayo ku bitero bimaze kuba by'abantu bitwaje ibigwanisho birarenga bitatu mu kiringo ca bu kwezi abajeje intwaro ku mutumba musivya bavuga ko baguma bagira amanama y'umutekano mu ntumbero yo kugarukana impore iwabo gahinja shara n'umukuru w'umutumba musivya Ko umutekano urabona twe turabona- natwe turabona kuri ko uhungabana cyane na cyane cyane ikibibona musivye ni ukuri harahungabana umutekano rwose twama turiko tugisha amanama y'umutekano ukabibwira abanyagihugu n'amanama ko muyagira ariko ntihagire igihinduka guhinduka bikunyuka mu gihe ugira undi mukenyero nyabaye kenyine twariko turagira ni ukuraba uruja n'uruzi rw'abantu turafise ibitabo tubandikamo ntihagire umuntu n'umwe arengana tutamwanditse tutamusize mu gitabo Kuki mu- mubona ko hanini ari uko mwosuzuma ruja n'uruza rw'abantu mubona ko baba batera bari muri mwebwe nyene aho oye ku- kuba ba- ba- batera bari muri twebwe nsono gutangira inyishu amakuru twakuye aho imwaro muri komine gisozi avuga ko no muri izo nama z'umutekano zimaze iminsi zikorwa abanyagihugu batacubahuka kuvugira hejuru ibyo bafise ku mutima ku mvu z'umutekano wabo ayo makuru nyene yemeza ko iyicwa ry'umwe mu barongoye umutumba rubimba mu kwezi guheze ryoba ryavuye ku vyashikirije mu nama y'umutekano yakozwe aho yariko yashikiriza intererano z'ukugene botuza imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho imaze iminsi iboneka kuri uwo mutumba inyuma y'urwo rupfu ayo makuru yemeza ko abandi bashikirije ivyumviro manama yakurikiye bahavuye baronka inyandiko zitagira umukono ibyo bita tract muri mu gifaransa zibatera ubwoba ayo makuru yemeza kandi yuko abanyagihugu bamwe bamwe basigaye bantirumve ko kumvo z'umutekano wabo urongoye igipolisi muri komine ya gisozi opp ntagahoraho pacifique avuga ko amaze iminsi badurumbanya umutekano aha gisozi ari abanyeshuri bafise ibigwanisho muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi bafatikanije namwe abanyeshuri baba ngaho nyene igisozi izo komine uko ari zibiri zihana urubibe iyo ndongozi mu gipolisi ivuga kandi ko ivyo vyo kongereza abajeje umutekano bisabwa n'abanyagihugu vyonyene bidafashe kugira ngo amahoro agaruke muri ako karere avuga yuko biboneka yuko abanyagihugu bakingira ikibaba abo bantu bitwaje ibigwanisho asaba ko abanyagihugu bavavanura n'iyo nyifato bagatanga amakuru nayo kuri abanyagihugu baba bifuza gutanga amakuru bagatinya kubwo umutekano wabo abahamagara kubikora mw'ibanga mu kuvunira urugohe abajeje umutekano ico babonye kitagenda neza muri komine gisozi mu ntara ya mwaro fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite mu burundi kuri uyu wa mbere niho hazotangura urubanza rwabagirizwa gushaka guhirika ubutetsi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka sentare yari yahanishije bane muri bo bagizwe n'abajeneho gusa umunyororo gufungwa ubuzima bwose indwi nabo bari bambitswe zera muri iki gihe baridigemvya umushikizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi valentin bagurikunda yunguruje urubanza asigura yunguruje urubanza asigura ko ingingo ya sentare itashimishije ministere publika n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza abungururijwe n'umushikizamanza kizigenza wa repubulika na abantu mirongo ibiri n'umunani bose bari muri dosiye imwe yo gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa mbere uyu mwaka sentare yari yabahanishije ibihano bitandukanye abasirikare babiri bafite ipete rya generale n'abapolisi babiri bafite iryo pete nyene bari baciriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose umunani muri bo bari bahanishijwe umunyororo w'imyaka itanu icenda bahanishwa uw'imyaka mirongo itatu na indwi muri bo bari bejejwe bitewe n'ubutungane muri abindwi harimo general prime ngowe n'ubusa yahoze ari cegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare uwo bita chef d'etat major adjoint interarme mu gifaransa n'umukukuruke mu gisirikare dr jean bosco daradangwa mu itangazo ryasohowe n'umushikizamanza kizigenza wa repubulika valante bagorikunda yasiguye ko ubushikizamanza bwunguruje kubera butashimishijwe n'urubanza rwaciwe na sentare uko ari mirongo ibiri n'umunani rero bagirizwa n'ubu ivyaha bitatu nyamukuru nk'uko mu rubanza rwa mbere vyari bimeze ugushaka guhirika ubutegetsi ukwica abasirikare abapolisi n'abanyagihugu uguha ibigwanisho abanyagihugu mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi abajenerale bane bakatiwe gufunga umunyororo w'ubuzima bwabo bwose hari kimwe bemanga mu vyo bagirizwa ugushaka guhirika ubutegetsi basiguye ariko ko babikoze mu ntumbero y'ukubahiriza amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro kugira ngo bakingire abanyagihugu nk'uko babifitiye uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro nk'intwazangabo general sirine ndayirukiye we yigeze kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi mu burundi yemeje ko cari icifuzo n'umugambi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nyezina kandi ko n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ico gihe general ponsier gaciye ubwenge hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ahari ubu prime niyo ngabo bari babizi mbere bajana no mu manama ibindi vyaha vyose barabihakana nayo mirongo ibiri n'abane bandi bose basigaye bavuze ko ivyo bagirizwa atana kimwe babiziko umushikizamanza yabagirije ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane umwaka uheze bakoranye n'abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza leta yise imigumuko metre fabien segatwa aburanira general prime ngowe n'ubusa avuga ko bidatahuritse iyo bavuze yuko bakwagiriza ibintu wakoze itariki cumi na zitatu n'itariki cumi na zine muri sentare ntibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwa ibintu byakozwe itariki cumi n'imwe cyangwa itariki cumi na zitandatu ni ukuvuga bakweretse neza icyo bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa ubiravye neza ibyo bintu sentare ntiyabishikirijwe ntishobora kubiburanisha kandi itabishikirijwe muri uru rubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi harimo inzego n'abantu bari basabye indishi z'akababaro muri aba harimo umuganga uri ku butegetsi cndd fdd usaba miliyoni zirenga ijana mirongo umunani z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga vyononywe kuva kwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane ubushikiranganji bw'umutekano busaba amamiliyaridi arenga cumi n'atatu kubera abapolisi bishwe ibigwanisho bitandukanye vyibwe amazu n'imiduga vyononywe kuva kuri iyo tariki nyene hamwe n'ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi bwaka imiliyoni zirenga amajana indwi na mirongo icenda na zitatu kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekerezo ya cumi na gatatu na cumi na kane ukwezi kwa gatanu aba bose sentare isa niyabahebuje Maître Frederic François Niyonahabonye umwe mu bashingwamanza ba CNDD FDD ari mu batari bashimishijwe n'ingingo ya sentare kidutangaje nuko ataco yashoboye kuvuga sentare ntayinyu gisata gicimanza z'ivyaha kubijanye n'indishi twari twasabye twebwe nk'abasiri ku mugambi CNDD FDD tugatangazwa nuko avuga yuko umushikiriza manza subira kugira amatohoza kubijanye n'ivyaha ujubwicanyi hamwe n'ivyaha byo gusambura ibintu by'abantu ukoresheje ububisha tutegerezwa kunguruza kuko turabona yuko abahanywe bahanywe kandi n'ibyo bononye barabyemanze bategerezwa kubiriha ku itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji wo kwivuna abansi yabwiye abashinga amateka icifuzo gishasha leta ifise ku bijanye n'icaha co guhirika ubutegetsi emmanuel ntawumvuki hakaba hariho n'umurwi uriko uriga neza ingene igihano cyo gupfa naho cakuweho mwibwirizwa mpanabyaha cyosubizwaho ku bantu bene abo bakirota gutembagaza ubutegetsi abenegihugu bishiriyeho n'abo bata umurongo mu kuza barica indongozi mu nzego zitandukanye dutanze akarorero nka barya bishe liyetena general adolphe nshimirimana urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rwatanguye kuburanishwa ku itariki ya cumi na kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze rucibwa kuwa cumi na gatanu ukwezi kwa mbere uyu mwaka inyuma y'itaramurwa ry'abashingwamanza indwi bunganira ababuranyi sentare yarashashe inshuro zitanu umushikirizamanza wa repubulika muri urwo rubanza adolphe manirakiza yari yasabiye igihano c'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose abafungwa bose uko ari mirongo ibiri n'umunani mu ikete rimenyesha iyunguruzwa ry'uru rubanza umushikirizamanza kizigenza wa repubulika valante bagorikunda yanaboneyeho akaryo ko kwibutsa urutonde rw'abantu mirongo itatu na bane bahunze igihugu baronderwa n'ubutungane bw'uburundi bagirizwa gufatikanya n'abashatse guhirika ubutegetsi abo mirongo itatu na bane bava mu mice itandukanye harimo abamenyeshamakuru abo mu mashyirahamwe yigenga abanyepolitike n'abasirikare n'abapolisi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio ijambo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze ni rwanyu bakunze ibiganiro vya studio ijambo na cyane cyane migwe mudatangwa mu kiganiro ntorere kazoza ntorere kazoza uno munsi kikaba kiremeshejwe nanje Jerome Niyonzima ugihagarariye ni Liliane Nshimirimana muti mbega none ntorere kazoza uno munsi mugaruka kubiki ariko gakiraka murasubira kudusomborotsa twebwe mwebwe tubasomborotsa mu biki namba ugwaye eki ngo ndagwaye mw'iradiyo ejo ntirabuze kugaruka gwanyu gwarayo usubiye guturika abanywanyi bacu iby'iryo radiyo yenyu twebwe ntituginabyumviriza ijya ni radiyo y'umugambi wanyu nta kindi kora atari uguteranya ngo ni radiyo y'umugambi ngo irateranya eee isuvye guteranya ya radiyo yanyu ivuga ibinyoma gusa iyihe umugambi wacu hari radiyo ufise ijya radiyo yanyu niyiturira igihengamye kuri mwebwe niyiturira ava ngaho ntuzure kuntu mu rutoki wanyu niyiturira ntusubire kunkorako nawe ndakwisabye iki uri kuransunura ndakwerekejewe rangwa rangwe yemwe ntimugwane mupfa amaradiyo kandi nawe amaradiyo nyene arakwiye kwikebuka akarangura umwuga adahengamiye ku ruhande urucanke ruriya niryo ryoba iteka ryayo n'abamenyesha amakuru bayo radiyo isanganiro ni imwe mu maradiyo indwi yahagaritse gusamirana itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe hari haraye habaye igeragezwa ry'itembagazwa ry'ubutegetsi ayo maradiyo nayo akaba ari radiyo televiziyo rema radiyo televiziyo renaissance radiyo publique africaine rpa radiyo bonesha fm radiyo isanganiro radiyo humuriza fm yakorera igitega na radiyo publique africaine ishami ry'ingozi inyuma y'amezi munani radiyo televiziyo rema hamwe na radiyo isanganiro ziherutse kwemererwa gusubira kugurura imiryango ya za studio inyuma y'aho zibirekuriwe n'umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika ayo maradiyo abiri imbere akaba imbere yo gutangura gusamirana yarateye igikumu ku rwandiko rwiyemeza ibyo bagiye kuzoshira imbere sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza rikazoza
muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire babiri hari umupfasoni Ines kidasharira asanzwe yicegera cy'urongoye association ijambo ariyo muvyeyi wa radio isanganiro mupfasoni ndakura mukije ndakura mukije Jerome sangwa isanganiro Yego murakoze turi kumwe kandi na Richard Giramahoro nawe arongoye urwego ruje gucungera inyamakuru n'amaradio mu Burundi CNC ndakura mukije ndakura mukije Jerome nongera ndamutsa nabandi bose baduteza amatwi urakoze cyane muribaza muti rero mugiye gushimikira kubiki uno munsi turabira hamwe inyuma yaho isanganiro itanguriye gusubira gusamirana inyuma y'amezi munani itumvikana umwizero woba uhagaze hehe uno munsi amakenga yo mbega yoba hari ku bijyanye n'ingene igiye kuzorangura imirimo yayo mbega urwego CNC gowa witeze iki kuri radio isanganiro association y'ijambo mu vyo y'isanganiro yoyo yoba yiteze iki kuri iyo radio isubiye gusamirana intambamyi zishobora kubangamira imirimo ya radio isanganiro yoyo yoba ari yihe umuti wobuhe kugira ngo isamirane ku neza y'abarundi bose ku neza y'ishyirahamwe ryayishinze eka mbere no ku neza y'amategeko agenga umwuga ntorere kazoza nturere kazoza
ngibyo ibyo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro mu gutangura kumbure mpere muri CNC mushinga nahe Richard Giramahoro muherutse guhagarikira ibikorwa byo gutera igikumu kugwandiko rw'ibyo abarongoye radio isanganiro na radio televiziyo rema biyemeje kugira ngo aya maradiyo asubire gusamirana harabibaza bati mbega ibyo bintu bikuru bikuru bikubiye muri ubwo rwandiko byo bari biki ubwa mbere ho mwamenya yuko hariho ibyo bonyene bari kuriwe n'ibindi twokwita ibyo biyemeza gukora muri ibyo bari kuriwe harimo yuko umumenyeshamakuru afise uburenganzira bwo gushikira inkuru zose akeneye zaba iza leta n'iz'abigenga hanyuma akajya kurondera izo nkuru mu gihugu cyose ko ataho yimiriwe kandi n'umutekano wiwe ubwirizwa kubahirizwa cyo kimwe n'ibikoresho aba afise hanyuma urwego sense rukabafata kumwe hanyuma akiyemeza yuko hariho n'ibindi bijyanye n'uko hageze kajya gafashanyo leta ihora iha amaradiyo nabo nyine barafite uburenganzira bwo kuyaronka cyo kimwe ku rugero rungana hanyuma hakaba n'ibindi rero basabwa nk'abamenyesha amakuru n'amaradiyo bwa mbere yuko ari ukubahiriza amategeko agenga uburundi akarere n'amategeko mpuzamakungu uburundi bwateye ko ibikumu hanyuma bakiyemeza yuko bakora mu byo bakora byose bashira imbere bagerageza gufasha kugira amahoro aboneke n'umutekano hanyuma bagatanga inkuru zubaka inkuru batohoje neza inkuru atagushikuza kuba kurimwo hanyuma hariho n'ibindi tubasaba bijanye yuko bogerageza ntibaze baragomba gutyoza agateka ka kiremwa muntu canke ngo batange inkuru zirimwo bijya byo gutukana ariko n'urwego sense nago ruriyemeza yuko rushaka gufata abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru co kimwe ku rugero rungana hanyuma abifuza baba abamenyesha makuru bo hanze baje mu Burundi tukabafata kumwe nabo nyene abarondera impusha zo gukora tukazibaha hanyuma tukemera yuko n'abamenyesha amakuru mu gihe baba bagize ingorane tuba abambere mu guseruka kugira tuje kubatabariza mu gihe baba bagize ingorane aha na hariya cyo kimwe n'abumviriza amaradiyo nabo nyine tukabafasha kugira iyo bari barazira ibyo bavuze tukabafasha kugira nabo nyine barenganurwe mu gihe bishyitse bakarenganya sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza rikazoza
ndahindukiye kwa Ines Kidasharira nicegera c'urongoye association ijambo umuvyeyi w'isanganiro haravugwa vyinshi inyuma yaho abarongoye isanganiro batereye igikumu kuri urwo rwandiko rw'ivyo biyemeje bamwe bati noneho radio isanganiro iguye mu minwe y'ubutegetsi irabaye isanganiro nyakuri ayo makenga mwebwe ntiyabashikiye ayo makenga twarayumvise nk'abarundi bose basanzwe eh, baronka amakuru hirya no hino Eh, kandi amakenga ntiyobura mu gihe iyo radiyo yuguruye hamwe n'iyindi imwe mu zindi eh, zishika ndwi zit- zita- zitakivuga urumva yuko kugira amakenga byo byo bifise aho byohera ico rero kirumvikana Mhm. wagize amakenga turamwumva ariko eh, nibaza yuko eh, mwene ayo makenga aheza agatora inyishu itomoye iyo umuntu atanguye gukora kuko eh, umwana iyo avutse biragoye gushoka kumenya yuko eh, azoba umucamanza undi akaba umwigisha cyangwa undi azoba eh, umwana wo mw'ibarabara biragoye no kwemeza yuko uno munsi isanganiro ari nyakuri ariko iminsi iri imbere kumbure bivanye n'ukungene abakora muri iyo radiyo bazoheza bakigenza n'ukungene bazokora bizoheza bimenyekane yuko koko ari nyakuri cyangwa atari nyakuri iruhande y'uru rwandiko bateka igikumu rw'ivyo biyemeje nta kantu muba mwaremeranije n'ubutegetsi mwibanga katari muri ibi vyandiko kuko muzokorera ubutegetsi ako ntako nzi ako ntako nzi kabisa ko mwibanga ariko ico nzi nuko uh, iradiyo iyo ari yo yose iyo ikoze uh, novuga nti mu ntumbero yo hari igihe koko usanga ivuga i- ku bikorwa leta iriko irakora irashobora kubivuga mu neza nkuko ishobora kubivuga mu nabi kuko ni- nico ni radio mu bisanzwe ubundi bereyeho no kubijisho ry'umunyagihugu ika- igatanga amakuru yaba ku vyo leta iriko irakora canke eh, ku vyifuzo vy'umunyagihugu urumva rero hariho aho bihurira amaradiyo uko ibikore- uko ibikora kose hariho aho ihurira na leta tugire rero ku vy'umwizero hari umwizero mufise ko vy'ukuri isanganiro izoguma ari radio yigenga twebwe turafise umwizero kandi ibintu biduha umwizero ni ibintu navuga nti bifadika dusanzwe turabye akarangamutima k'iradiyo akarangamutima k'iradiyo yacu ni inama isumba ingimba ako ako karangamutima ntako twahinduye kandi n'ubu niko tugo- tuzokorerako Eh, hanyuma kandi turavye n'ukungene iradiyo isanzwe itunganijwe nibaza yuko twebwe mw'ishirahamwe ijambo twari twarafashe ingingo zose zishobora kudufasha eh, gutumbereza ibikorwa neza no kugumana ubwigenge kuko iradiyo uko itunganijwe uko itunganijwe isanzwe ifise novuga nti eh, urwego ruri hejuru ruje rujejwe kuraba neza yuko iradiyo ikora uko bitekanijwe eh, n'ishirahamwe hanyuma ikindi naco nuko eh, isanganiro i- itahindutse itahinduye abakozi ifise ba bakozi babandi ntibaza yuko bataje bahindutse ngo bace baza bahinduwe n'intumbero y'akazi cyangwa uko bari basanzwe bakora akazi ibyo rero byose bikaduha icyizere yuko isanganiro mu minsi iri imbere u- bu- buke buke izogenda iratora akajisho kuko yarababaye yarababaye cyane cyo kimwe n'izindi kumbure zitashoboye kugururirwa mugabo izogenda iratora akajisho nivyo twizera urakoze ndasubiye muri cnc umwizero mwe mugira muti radiyo isanganiro kuba mu maradiyo make yemerewe gusubira gusamirana dufite umwizero ko izokora yubahirije ibi byose yiyemeje jewe ndafise umwizero ukomeye cyane yuko iradiyo isanganiro izokora eh, yubahiriza ivyo yonyene yiyemeje kuko ndavye umuyobozi fata kibanza ni umuntu yari asanzwe ar- akora muri iyo radiyo nyene ndavye abamenyesha amakuru bari bahari eh, n- baragarutse kandi abo twahora tuganira imbere n'ubu u- yuguruye bose baravuga yuko bagiye gushira imbere eh, gukurikiza amategeko n'akarangamutima kagenga umwuga wo kumenyesha amakuru hanyuma eh, nk'uko mubizi mu kirundi baravuga bati kugwa si bibi mugabo kugwa ugaherayo n'ivyo ari bibi mu byo mwiyemeje muri cnc harimo gufata cyo kimwe amaradiyo byosigura yuko kare mwahora mwibwizamo nk'isanganiro mukayirenganya nta na rimwe twigeze tuyirenganya Ah, ah, twagombye gusubira natwe kuvyiyemeza yuko amaradiyo yose tuyafata kumwe kandi ivyo nabo nyene barabizi bama babibona iyo tubatumiye mu manama nta n'umwe dusobanura ngo unaze uriya ntaze bose barabizi kandi yuko bahabwa ijambo kumwe kandi ibi vyo baduterera tubifata kumwe muri association ijambo hari abamenyesha makuru ba radio isanganiro bamwe bamwe bahunze igihugu bari mu mahanga uno munsi baracyitwa abakozi b'isanganiro ejo bazogaruka gukora mu isanganiro abakozi b'isanganiro bari hanze bari mu migwi ibiri hariho eh, abahunze nk'abandi banyagihugu bose atamutahe n'umwe ubakurikirana abo onye barashobora kugaruka bagakora kuko kumbure eh, n'umutekano wabo bumva yuko eh, wu- wubahirijwe hakaba hariho uwundi muce urimwo abamenyeshamakuru eh, bandikiwe imitahe abo rero kumbure eh, barashobora kuta kutumva ko biboroheye kuza ah, gukora akazi nk'uko vyahora ariko muri abo bose bari bagifise ibyo nokwita kontra abo bose baracitwa amasezerano yo kuba abakozi b'iyi ego abo bose baracara abakozi b'iradiyo nturere kazoza aha ni igice cya mbere turangirije igice cya kabiri ni mu gice kizokurikira nshimire mufasoni Ines kidasharira nawe akaba ari icegera c'urongoye association ijambo umuvyeyi wa radio isanganiro wakoze no kuba witabye kino kiganiro mwakoze natwe namwe kuba mwadutumiye ndashimiye kandi umushingantahe Richard Giramahoro arongoye urwego CNC ryo gucungera ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi wakoze kwitaba kino kiyago murakoze no hanyuma tuzobitaba Nshimire na Liliane nshimire imana yarahagarikiye kino kiganiro Jerome Ninzima narinda kiremesheje ndabifurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye.
ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika Ikiganiro ejo. ikiganiro ejo ikiganiro ejo
Ikiganiro ejo.
Eh, Nshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabifurije amahoro eh, meza eka mugire ijoro ryiza n'amahoro arama mu Burundi murakoze